murakoze mwumva n'ijwi rya amerika muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu wa gatanu muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro iyi ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi nayo mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu Tanzania oye! Kagera oye! Ngara oye! Burundi oye! Tunawaletea salamu kwa kutoka wenzenu Warundi. Mwiriwe na Kavubu munakomeye, Numwira barakomeye, Ngara barakomeye, Lurenge barakomeye, Burundi barakomeye, nanje ndakomeye.
abo ni perezida pierre nkurunziza w'uburundi na mugenzi we wa tanzania john magufuli bose bariko baramutsa abarundi hamwe n'abanyetanzaniya ni mu rugendo perezida nkurunziza yagize ejo kuwa kane muri district ya ngara mu gihugu ca tanzania nayo mu rwanda komisiyo y'amatora itangaza ko hari utubazo tumaze kwibonekeza mu miyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu aya makuru n'ayandi ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini imbere yaho ariko rosine munezero abanza bashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi yabateguriye
murakoze aloyize mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho urubanza rwari rutekanijwe rw'umunyepolitike moise katumbi atavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe ari mu buhungiro mu gihugu cy'ububirigi rwabaye rurahagarikwa jean joseph mukendi umushikirizamanza wa katumbi yabwiye ikinyamakuru afp cy'ubufaransa ko sentare ikukirare intara ya lubumbashi yarungitse urwo rubanza muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bisabwe n'abashikirizamanza ba katumbi bavuga ko habaye kutubahiriza ibwirizwa shingiro katumbi yahoze ari somambike wa perezida joseph kabila imbere y'uko yiyunga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwezi kw'icyenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abanje gutanga imihoho mu mabanga yo kurongora intara ya katanga igwiriyemwo ubutare tubutse ko moise katumbi yari yaciriwe umunyororo w'imyaka itatu yagirizwa ko yakoresheje nabi ubutunzi bw'igihugu umutegetsi mukuru mu mugwi ujejwe amahoro muri onu yatangaje ko intambara ziyongereye mu bice bimwe bimwe bya sudani y'ubumanuko mu gihe leta yatangaje ko habonetse agahengwe kuva mu kwezi kwa gatanu el gasim wan ari mu murwi ugize inama y'umutekano ya onu yatangaje kuri uyu wa kane ko mu ntango z'uku kwezi umurwi ujejwe amahoro wa onu muri sudani y'umanuko waronse ivyegeranyo bivuga ko kuva igisirikare cy'igihugu cungurijwe mu karere ka matiang intambara ziyongereye avuga kandi ko leta yahanganye bikomeye nawe bitavuga rumwe hafi y'ahitwa torit tubutse ko mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze inama y'umutekano yafashe ingingo yo kurungika inteko mvamakungu zishika ku bihumbi bine mu ntumbero yo gufasha gukingira abanyagihugu muri kino gihe hakaba hari utwigoro two gusubira gutanguza ibiganiro by'amahoro aho muri sudani y'umanuko ibiganiro bisa n'ibyahagaze abakenguza amateka babiri ba leta z'ubumwe za amerika baturuka mu mugambwe w'abarepublikani david perdew na tom cotton bariko barakorana n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta z'ubumwe za amerika ku bijyanye n'itegeko ryerekeye amafaranga akoreshwa mu gisata cy'abimukira ivyegeranyo bivuga ko azogabanywa ku nshuro zibiri iryo teko risubiwemwo inyuma y'iryari ryasubiwemwo mu kwezi kwa kabiri ryatekanya kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira ku mwaka ku butaka bwa amerika ni iteko kandi rigabanya abantu binjira bakurikiye inshuti zabo rigakuraho tombora y'impapuro zo kuba muri amerika green card uh, canke uh, carte verte mu gifaransa rikongera rigahindura ibijanye no kuronswa impapuro z'akazi n'ibindi abakenguza amateka bavuga yamara ko iryo teko ritobanezereza ri hamwe rigabanije igitigiri cy'abimukira barekuriwe kwinjira muri amerika bivuye ko abo bimukira batuma umwimbu wa amerika uduga bavuga kandi ko mu gihe baba ariko barakora binjiza amakori aheza agakoreshwa mu kigega cya leta rex tillerson umushyikiranganje wajyaje imigenderanire ya leta z'ubumwe za amerika n'ayandi makungu yaragenye alice wells mu kibanza c'intumwa idasanzwe mu bihugu vya afghanistani na pakistani yamara iryo genwa ntiryakiriwe neza na bose mu gihe hari umugambi wo kugara ibiro vy'ubwo bushikiranganji mu bihugu vya afghanistani na pakistani umugambi usanzwe uri kurihweza uburyo bwo gutunganya gushasha ubwo bushikiranganji abatabibona neza bavuga ko bitera ukuzazanirwa ku bijyanye n'imigenderanire ya amerika n'ibihugu byo muri ako karere ahasanzwe hari abasirikare ba amerika bashika ku bihumbi cumi ni mu gihe kandi ibiro vya perezida donald trump biriko birihweza uburyo vyotunganya gushasha ibikorwa vya amerika muri ivyo bihugu mbere bikavuga ko abasirikare bari muri afghanistani bashobora kongererezwa umuvugizi muri departema ya amerika yatangaje ko ambasaderi wells afise igikorwa co gushitsa umugambi w'ubwo bushikiranganji muri ivyo bihugu muri venezuela kuri uyu wa kane amabarabara yazindutse yugarijwe n'ibiti hamwe n'ibindi bikoresho bishobora kuzibira abanyagihugu aho muri venezuela bari bitabiye akamo ko gukora imyiyamamazo yo kwiyamiriza leta irongowe na perezida nicola maduro iyo myiyerekano yaranzwe mu ntara zimwe zimwe no guhangana hagati y'abo banyagihugu n'abapolisi imigwi y'ugwaruka yateye umuriro ku byari bizibiye amabarabara yongera itera amabuye ku bapolisi aho nabo baciye basubiza mu gutera ibyuka byakira iyo myiyerekano itekanijwe mu kumara itekanije kumara iminsi ibiri yatunganijwe mu ntumbero yo kwiyamiriza umugambi wa perezida maduro werekeye guhindura ibwirizwa shingiro abatavuga rumwe n'abutegetsi bakavuga ko bafise umugambi wo guhagarika amatora atekanijwe kuba itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi atekanya gutora inama nshingamateka nshasha
ayo amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumvirizanira radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wezi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu n'abifuza kudukurikirana kuri facebook mwandika voa radiyo yacu amakuru yo mu karere mukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkuru nziza kuri wa kane yaragendeye igihugu cya tanzania perezida nkuru nziza yahamagariye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine ziri muri icyo gihugu gutahuka guteza imbere igihugu yisunze ko mu gihugu arongoye hari amahoro akwiye umuhesha makuru w'ijwi rya amerika yarusha muri tanzania claver niyo nkuru yarakurikiranye urwo rugendo umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkuru nziza yakiriwe na mugenzi we wa tanzania jean paul magufuri ku kibuga c'umupira w'amaguru co muri district ya ngara intara ya kagera ihana urubibe n'uburundi ni ku birometero bidashika mirongo itatu kuva ku mupaka mu ntara ya muyinga yo mu burundi ni naho umukuru w'igihugu cy'u burundi yaciye umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yahamagariye impunzi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine ziri muri ico gihugu gutahuka Tanzania oye Kagera oye Ngara oye Burundi oye tunawaletea salamu kwa kutoka wenzenu Warundi. tunapata nafasi ya kuwashukuru sana ati dufashaka akaryo kandi kugira ngo tubashimire cyane mwebwe abatanzaniya kuko mwakiriye abarundi bamye bahungira aha kuva kera ariko ubu dushaka kubwira abatanzaniya n'abarundi ko uburundi ari igihugu c'amahoro duhamagariye abarundi bene wacu bashiki bacu bahungiye ngaha ko bohunguka bagasubira mu gihugu iwabo kubaka igihugu turashima kandi kuko twabwiwe ko abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu bamaze guhunguka ku bushake bwabo muri iyi minsi iheze nicyo gituma tubwira n'abandi kugira ngo baze twubake igihugu cacu mugenzi we wa tanzaniya yashimangiye ako kamo jean pombo magufuri yabwiye impunzi z'abarundi ko atabirukanye ku nguvu ariko ko botangura kwiyumvira gutahuka ku gushaka kwabo mwiriwe nakavubu murakomeye numuhira barakomeye ngara barakomeye rurenge barakomeye burundi barakomeye nanje ndakomeye Kwa ndugu zangu Warundi, mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa ati kuri bagenzi bacu b'abarundi mwavyumvise umukuru w'igihugu canyu yabasavye gutaha atari ko hari n'abandi bamenyereye guhunga hageze n'agakoma na gatoya baca biruka bagahunga ati nk'uko mwabisabwe nimutangure guhunguka hari abakura inyungu zabo mu gihe hari abahonze baja gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi bakavuga n'ibitari ibyo ntibaje gukora ibindi ariko babareke mutahe dusabye umushikiranganje w'inturagati mu gihugu ko yohagarika no gutanga ubwenegihugu kuko hari aboza bashaka kuronka ubu bwenegihugu mugende mwubake igihugu canyu sivuze ko ndabirukanye ku nguvu oya ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi.
impunzi z'abarundi zumvise ako kamo ubwoba ni bwose ko zishobora kwirukanwa ku nguvu umwanya uwo ari wo wose ariko nabo biruko ku bamaze kwiyandikisha ngo batahukanwe akamweme ni kose kuko bavuga ko bumvise ko bashigikiwe ibiro by'umuhuza w'abarundi byatangaje nabyo ko muri urwo rugendo hanaganiriwe ikibazo cerekeye umugambi w'amahoro ibindi byaganiriwe n'abo bakuru b'ibihugu babiri n'ibijyanye na politike ubutunzi imigenderanire y'ibihugu barongoye hamwe n'ibijyanye n'umuryango wa afurika y'ubuseruko muri urwo rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagize mu gihugu cya tanzania kuri uyu wa kane yaherekejwe n'abashikiranganji batanu ba leta yiwe abo nabo ni alain guillaume bunyoni ajejwe umutekano alain menyamitwe w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu isabelle ndahayo ajejwe injira ry'uburundi muri afurika y'ubuseruko domitien ndiyo ku bwayo w'ikigega ca leta hamwe na emmanuel ntawumvukiye ajejwe ukwivuna bansi imyaka ibiri n'amezi abiri arengako iminsi mike niyo yari iheze umukuru w'igihugu petero nkurunziza adasohotse uburundi ubwa nyuma yaheruka gufata urugendo hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nawe nyene yari yerekeje mu gihugu ca tanzania inyuma y'umunsi umwe gusa atari mu burundi mu gihe imyerekano y'ukwiyamiriza gusubira kwitoza kwiwe yari imaze hafi ukwezi general godefroy niyombare yaciye ashikiriza ko asenyuye ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu petero nkurunziza uko gutembagaza ubutegetsi kwavuye kuburizwamwo general niyombare arahunga uburundi abo bari bafatikanije umugambi nabo barafatwa bashikirizwa ubutungane ico gihugu ca tanzania kandi cagendewe na perezida nkurunziza nico kiberamwo kandi kikarongora ibiganiro bihuza leta yiwe nabo batavuga rumwe ku vyerekeye amatati yadutse kuva asubiye kwitoza pierre claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika mu rwanda komisiyo y'amatora ivuga ko inyuma y'indwi hatanguye ibikorwa vyo kwiyamamaza hari ibibazo bito vyatanguye kwibonekeza karisa mbanda arongoye iyo komisiyo yatangaje ibi ejo ku munsi wa kane ni nyuma yaho kandi umukandida w'umugambwe democratic of green party ndetse n'umukandida yigenga bagaragarije ibibazo bagenda bahura navyo aho baja kwiyamamaza asumpta kaboyi asanzwe ari kakurikiranye iyi myamamazo niwe yaduteguriye iyi nkuru atangaza aho imyiteguro y'amatora igeze perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora karisa mbanda yavuze ko umubare w'abemerewe gutora mu rwanda hose ugeze kuri miliyoni esheshatu ibihumbi magana inani mirongo icyenda na birindwi n'abantu mirongo irindwi na batandatu perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko mu rwanda hose hazaba hari ibiro by'itora bigera ku bihumbi bibiri magana ane na makumyabiri na bine naho ibyumba by'itora b'ibihumbi cumi na bitandatu magana atandatu mirongo icyenda na kimwe uyu muyobozi yavuze ko nyuma y'iminsi itandatu abakandida batangiye ibikorwa byo kwiyamamaza asobanura ko ibikorwa bigenda neza gusa ngo hari bimwe bidatunganye kwiyamamaza biragenda neza ariko ibyo abantu ntibijya bibura uruntu runtu hariho aho bamwe badatanga gahunda yabo ngo babimenyeshe abayobozi hakiri kare bigatuma abayobozi n'ababaka bategereje batazi aho bazabikorera hari abandi batanga gahunda ku rwego rw'akarere ariko ntibavuge neza aho bazajya muri ako karere cyangwa se mu murenge ariko ntibavuge ahantu baziyamamariza muri uwo murenge hari n'abatanga byombi ariko bakarenga bagakererwa abantu bagategereza bakarambirwa hari hashize iminsi humvikana abakandida frank habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije avuga ko yimwe aho yagombaga kwiyamamariza ndetse na mpayimana philippe avuga ko hari abaturage bamwe baterwa ubwoba ntibaze kumva imigabo n'imigambi ye uyu ni kandida frank habineza na philippe mpayimana hariya kirehe ni uko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana abana abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntabo twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irindwi biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika uyu munsi twazindukiye mu karere ka kirehe nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tudashobora kuyihakorera ku buryo iryo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere Ah, haracyari abagifite ubwoba bwo kwibaza bati ese umukandida utari umuyobozi twari dusanzwe tuzi uwo nguwo ah, tuwa- tu- tu- uko tutamuzi twamukunda gute Eh, ingomba kwifuza abanyarwanda kumenya icyo bivuga kwiyamamaza nyine ni igihe cyo kwimenyekanisha kugira ngo rero ubwo bwoba bushire ni uko bumva icyo bivuze kwamamaza perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yizera ko ibyagiye bidatungana mu minsi ya mbere yo kwiyamamaza kw'abakandida bishobora kuzahinduka uko abantu bagenda bamenyera iki gikorwa asubiza ku bibazo by'abakandida bavuga ko inzego z'ibanze zitabafasha uko bikwiye bwana karisa mbanda yongeye gushimangira ko byose bituruka ku myitwarire idahwitse y'abakandida cyane cyane abavuga ko bigenga igituma bitagenda kenshi ni uko abakandida cyane cyane bariya bakandida bigenga bagenda batamenyekanishije neza aho biyamamariza n'igihe babitangirira icyo gihe iyo bagiye n'uyu munsi twagize kesi imeze ityo n'ejo twarayigize n'ejo ubundi yarahabaye twarabaterefonye turababwira tuti mujye mwandika hakiri kare ubuyobozi bubona igihe cyo kwinyagambura bubasubize hakiri kare bunabafashe kumenyekanisha aho muzajya kwiyamamariza akenshi ntibikorwa hari uwambwiye ejo n'uyu munsi abisubiramo ngo naboherereje email iyo wohereje email ntabwo aba ari ibaruwa umenya ko kanaka yayibonye ushobora kunyoherereza email uyu munsi nkazayibona ejo bundi komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko umubare w'abemerewe gutora wiyongereyeho abasaga miliyoni ugeranije n'abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu aheruka mu mwaka wa bibiri na cumi komisiyo y'amatora ivuga ko uyu mubare wiyongereye ugizwe ahanini n'urubyiruko rwujuje ubu imyaka cumi n'umunani rukemererwa gutora kuri ubu komisiyo y'amatora ivuga ko imaze kwandika kandi indorerezi igihumbi magana abiri zigizwe ku rugero runini n'abanyarwanda umuryango wa afurika y'iburasirazuba uvuga ko uzohereza indorerezi makumyabiri na zirindwi abandi bakagenda baturuka mu bihugu cyane cyane byiganjemo ibya afurika akanama k'ibihugu by'i burayi kamaze gutangaza ko nta ndorerezi kazohereza muri aya matora gusa komisiyo ikavuga ko hari ibihugu ku giti cyabo cyangwa imiryango itagengwa na leta yo mu mugabane wa afurika yo ku mugabane wa afurika yamaze gusaba kwemererwa ndetse ubu abagera kuri mirongo itatu bagiye baturuka muri ibyo bihugu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
tuve mu rwanda tugaruke mu burundi ni kabiri na rimwe ishyirahamwe regidezo ntiribe rikironkaho rikura amazi rihereza ababa mu gisagara ca bujumbura kubera amazi mabi asukwa mu kiyaga tanganyika agatuma cononekara ivyo vyashyikirijwe kuri uyu wa kane n'umurongo igisata c'amazi mu ishyirahamwe regidezo ibindi kuri iyi nkuru tubibaze evariste nzikobanya amazi mabi yaba yavuye mu mazu y'abantu canke yava mu mahinguriro avanze n'ubumara yo mu gisagara ca bujumbura n'ahandi ariko atuma amazi y'ikiyaga tanganyika atera aba mabi ivyo biremezwa na bamwe mu bakozi bo mu bushikiranganji bujejwe ibisata bitandukanye n'icamazi kirimwo ko amazi y'ikiyaga tanganyika atera aba mabi uko bukeye uko bwije biremezwa n'umuyobozi ajejwe amazi mw'ishirahamwe regidezo desire nsengiyumva arongoye igisata c'amazi avuga ko ishyirahamwe regidezo rigitangura gutanga amazi rikuye mu kiyaga tanganyika yayakura ku metero amajana umunani none ubu riyakura ku birometero bitatu birenga y'ibyo bamwe bavuze ati ava ku birometero bitatu n'inusu niko biri kandi na profondeur umaze gushika ku biri bitatu n'inusu ni metero mirongo ibiri na zitanu ni ukuvuga igice cyose kuva ku birometero bitatu gushika aha kuri boo amazi ariho mugabo si meza aragoye gutereta inyuma y'aho rero twebwe muri icyo gice dukuramo ayo mazi E, muri kino gihe nahone ako karere kariko karamererwa nabi iyi ngorane y'ikiyaga yatanguye kuduga kuva mu gihumbi n'amajana icenda mirongo icenda n'indwi kuva icyo gihe bigenda biraduga turbidite iraduga ku munsi ku munsi hanyuma kandi iyo turiko dukura ayo mazi turayapima tutarayatereta muri iyo myaka imbere y'igihumbi n'amajana icenda mirongo icenda na kane hariho urugero rwari 1.2 teyi ni inite de mesure bakoresha kugira bapime turbidite y'amazi mugabo ubunye tuvugana igeze kuri 25 teyi ni ukuvuga turbidite iguma iduga umuyobozi ajejwe igisata c'amazi muri regidezo avuga ko amazi meza yo mu kiyaga tanganyika ashobora kubura mu minsi iri imbere hamwe atagikozwe hatagize rero igikorwa vuba ikiyaga tuzoshobora kukibona mugabo ata amazi meza dushobora gukuramo abanyagihugu koresha amazi ya regidezo mworema mugabo kimwe gusa tugasaba yuko izi nguvu ziko zirakoreshwa uno munsi zo gukingira icyo kiyaga zogwizwa amazi mabi ava ku ruhande rw'uburundi siyo yonyene yonona ikiyaga tanganyika ibyo bishikirizwa n'umuyobozi ajejwe ibidukikije mu gisata kijejwe ikiyaga tanganyika autorite du lac tanganyika gabriel hakizimana akavuga ko n'uruzi rusizi iyo ruzanana rusesa ibicafu vyinshi mu kiyaga tanganyika akavuga ko ari ngombwa ko abarongoye ibihugu bisangiye ico kiyaga bo kwicara hamwe kugira batorere umuti ico kibazo ku ruhande rw'uburundi abajejwe ibidukikije bari ku kivi kandi n'ubu barabandanya jeremy nkinahatemba ajejwe igisata kijejwe kubungabunga amasoko y'amazi gestion integre de ressources en eau avuga ibigiye gukorwa mu maguru masha nk'uko tuko turabikora tuko turigisha ibwirizwa ry'ikinyamazi nuko abarundi bose aho barimwe ndetse n'abamenyesha bako batadufasha kwigishira ibwirizwa ry'amazi kugira ibwirizwa ry'amazi aho bari baribonye yuko umengo ni umuzigo uze ku barundi ora umugabo uravye vy'ukuri ni kugira ngo turonke aya mazi meza akwiye ubu abazovuka n'abuzukuru tumaze kuyigisha henshi kandi abantu barizi mugabo ugasanga haba ariko babirengako asanga bagiye yafashe by'uko akazi ka sugumwe yacumitsemo itiyo bigenda mu ruzi rwa ntahangwa bigenda mu kiyaga cya tanganyika kandi naho dukura amazi ugasanga wa muntu yagiye korora ingurube usanga yagiye gushyiraho iraro ry'inka ugasanga undi yagiye kubaha ataruhusha afise urumva rero ni ngombwa yuko abantu baryumva kurya twaryigishije amatwi arikurikiza umunsi w'igihugu wahariwe ikiyaga tanganyika watanguye guhimbazwa kuva muri bibiri na gatanu iryo tegeko naryo rigenga amazi mu burundi ubushikiranganji buvuga ko bugiye gushyira mu ngiro vuba niryo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na kane evariste nzikobanyanka bujumbura ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi kandi igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza dogitora cyaratangujwe icese muri kaminuza y'uburundi ejo ku munsi wa kane izo nyigisho zatangujwe icese mu gihe izi igice cya kabiri zozibangirije zitaratangura fidelite ishatse niwe adushikiriza iyi nkuru mu myaka irenga mirongo itanu ibayeho ni ubwa mbere muri kaminuza y'uburundi ndetse mu burundi bwose hagiye kuba inyigisho z'isha gatatu za kaminuza icyo bita doktora ku ruhande rw'abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi akanyamuneza ni kose nimenya desire asekera abanyeshuri kuri uno munsi turanezerewe cyane kubera kuri icyo gice cya gatatu cya kaminuza kigiye kugurwa muri kaminuza yacu y'uburundi twiteze ko kizoza gihindura ibintu byinshi na cyane cyane mu kijyanye n'ubumenyi abanyeshuri kare byahora bibagora benshi gushyika hanze kwiga mugabo ubuye ko kizoba kiri muri kaminuza yacu y'u Burundi bizotworohera izo nyigisho bitekanyije ko zitangura mu kwezi kw'icyenda hazoba hari ibisata bibiri icy'ubushakashatsi hamwe n'icy'izijanye n'imibano Juma Shaba n'umuyobozi w'igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza amenyesha ko imiryango yugururiwe abarundi bose ndetse n'abanyamahanga akongera akamenyesha ko muri izo nyigisho atavyo ku buntu bizobamwo bivanye n'ingene integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza kaminuza zitekanijwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2012 hatangura igice ca mbere cy'inyigisho za kaminuza ico bita baccalaureat hagasubira ica kabiri citwa master kigakurikirwa n'ica nyuma ari ico ca doktora haraheze amezi arenga atanu igisata c'inyigisho za masiteri gitangujwe icese muri kaminuza y'uburundi ariko gushika no mango inyigisho ntiziratangura kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza bmd zitangura uwaho bigeze muri kaminuza y'uburundi hasanzwe hariho inyigisho z'icambere gusa co bita bakaloreya bamwe mu banyeshuri twaganiriye batangazwa n'ingene hagiye kubaho igice ca gatatu c'inyigisho mu gihe ica kabiri kitaratangura iranzi marke yiga mu mwaka wa gatatu muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'indimi kuri dogitwari iratanguye turacafise ibidutangaje kubera urabona nk'ubu ekole ya masiteri ntiratangura yego bavuze yuko bayuguruye ariko n'ubu ntiratangura rero sinzi uko bizogenda umuntu ko ekole dogitwari ishobora guhaba na masiteri tutarabona yuko iratangura mu mizi neza kuva integuro nshasha y'inyigisho za kaminuza bmd zitangura uyu mwaka uheze hazoba hamaze gusohoka inshuro zitatu imikangara yindiriye kuja mu nyigisho za master naho biruko umuyobozi w'isata ca gatatu c'inyigisho za kaminuza juma shabani we bavuga yuko inyigisho za doktora n'iza master ataho zihuriye
mu bisanzwe ntaho bihuriye igisabwa gusa ni uko tuba dufise abakwije ibisabwa byo kuja mu ishure rya doktora ariko ico tuzi ni uko muri kaminuza y'uburundi hari abigisha benshi bita abasista bahejeje ibyigwa by'igice cya kabiri hamwe n'abandi barundi batari bake bashobora kuja muri icyo gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza
uburyo butekanywa mu nyigisho za doktora bungana n'ibihumbi amajana atanu by'amafaranga y'abanyaburaya urongoye icyo gice amenyesha ko ubwo buryo budakwiye ariko ko bazobandanya badodora hirya no hino ibujumbura fidelite yishatse ijwi ry'amerika mubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
mu kiringo kirenga gato y'imyaka itatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane leta ya kisilamu yarigaruriye igisagara ca mozo inyuma y'urugamba rukomeye mushikiranganji wa mbere w'igihugu ca iraq haide al abadi yatangaje ku itariki cumi z'ukwezi kw'indwi kw'inteko za iraq zasubiye gufata ico gisagara iyo ntsinzi yabaye inyuma y'amezi icenda y'urugamba rw'inteko za leta rwo gutuza abagwanyi ba leta ya kisilamu mu gisagara ca mozo ntiyabaye intsinzi yoroshe inkurikizi zabaye nyinshi cane cane ku basivile abarwanyi ba leta ya kisilamu bakoresheje abasivile nk'inkinzo bica abagerageje bose kuva mu gisagara ca mozo uko inguvu zabo mu rugamba zateye zigabanuka niko bakoreye amabi abasivile kurushiriza umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yatangaje ko mu gihe abagwanyi ba leta ya kisilamu bamaze bigaruriye mozo bariye umutima wa sivile bagandagura bunyamaswa ba sivile ibihumbi n'ibihumbi bakoresha amashuri imisigiti n'ibitaro nk'ibibanza byo gukoreramwo amabombe n'ibirindiro vyabo mu minsi ya vuba igihe vyagaragara ko batsinzwe ku rugamba barasambuye n'amabombe umusigiti wa al nuri n'umunara wa al habda tillerson atangaza ko bashimira inteko za leta ya iraq n'abanya iraq kuba bashitse ku ntsinzi akaba avuga ko amerika yifatanije mu mubabaro n'abasize ubuzima mu rugamba rwo kubohoza igisagara ca mozo tillerson avuga ko intsinzi y'abanya-iraq mu gisagara ca mozo ari intambwe ihambaye cyane mu rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu mu makungu avuga ko ivyo vyerekana intsinzi y'akigoro k'amakungu inteko za iraq zifashe iya mbere umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson avuga ko ku izina rya perezida donald trump n'abanyamerika akeje umushikiranganji wa mbere wa iraq haide al abadi n'abanya-iraq ku gikorwa cabo co kubohoza igisagara ca mozo amenyesha amenyesha ko iki ari igihe co gusubira kubaka ico gisagara ibice binini vyaco vyagizwe umunyota benshi mu bantu baba muri ico gisagara barahunze hakaba hakiri ibisigarira vya leta ya kisilamu muri ico gisagara hisunzwe ubuyobozi bwa leta ya iraq leta zunze ubumwe za amerika n'urunani bikorana bizobandanya gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu mugambi wo gutsimbataza umutekano mu bice vyahaburujwe mu gisagara ca mozo hamwe no gufasha gutuma abanyagihugu bavuye mu zabo bagaruka mu ngo zabo tillerson avuga ko hakiri vyinshi bigitegerezwa gukorwa kugira umwasi atsindwe burundu urunani rw'amakungu ruzobandanya kwifatanya n'abanya-iraq kugira babone ko abagwanyi ba leta ya kisilamu batsinzwe mu bice vyose bakirimwo mu gihugu ca iraq
iryo ryari ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro vyacu birabandanya mubwire umunsi mwiza mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayo twashikirijwe na Rosine Munezero Fasil Gabuyu niwe yashize hamwe ibi biganiro umunsi mwiza mwese mu miryango yanyu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.